Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri bineza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzure y'imvura mu buraruko bw'isara ca bujumbura basaba leta gutora inyishu irama y'ico kibazo turasavye ni ukuri badufashe badutabare badukorere imifurege naho bazodufasha ntibazoronka ivyo bama badufashije kira gihe cose uyu ni umwe mu banyagihugu barambiwe no kwama bata ingo zabo igihe cyose habaye imyuzure y'amazi inkuru cyo kimwe n'inkuru y'imfashanyo igiye guhabwa abantu bafite ubumuga bwo kutabona barimo impumyi mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere mu kanya reka dutangwe ku nkuru yerekeye inama iriko iratunganywa mu budagi ifise intumbero yo gukemura ibibazo biri mu gihugu ca libiya igihugu c'ubudagi uyu munsi ku wa mungu catunganije inama ihuza imirwi yose ikomeye ifise uruhara mu ngwano yo mu gihugu ca libiya iyo nama ifise intumbero yo kugabanya no gutuza uruhara rw'abasirikari b'abanyamahanga mu gihugu ca libiya gupfundika amasezerano y'agahengwe hamwe no gufasha mu gutora inzira y'amahoro izotuma akajagari gahagarara mu ico gihugu chanselier w'igihugu c'ubudagi angela merkel yatumiye abategetsi bo mu bihugu cumi na bibiri ishirahamwe mpuzamakungu ishirahamwe rya buraya ubumwe bwa afurika hamwe n'ishirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu muri iyo nama iriko ibera mu gisagara ca berlin urwo ruhara igihugu c'ubudagi kimaze amezi atari make kigira mu kumvikanisha impande zitandukanye mu gihugu ca libiya ni uruhara ruriko rushigikira utwigoro twatanguwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu antonio guterres hamwe n'intumwa yiwe mu gihugu ca libiya gasana salame mu bategetsi bari muri iyo nama harimwo perezida w'igihugu c'uburusiya vladimir putin perezida w'igihugu ca turkiya recep tayyip erdogan perezida w'ubufaransa emmanuel macron umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubutaliyano giuseppe conte umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubwongereza boris johnson hamwe na sekreteri wa departement ya leta amerika mike pompeo mu bandi batumiwe harimwo abatetsi babiri bo mu gihugu ca libiya badacanwaka umushikiranganji wa mbere fayez Saraj hamwe na General Khalifa Hilft. unaho n'igihe c'amakuru avugwa mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatangure mu burundi aho abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzure imvura mu buraruko bw'isara ca bujumbura basaba leta kuba kubakira vuba imifurege kubera inzuzi zibabomorera amazu zigatwara n'ababo naho baronkejwe imfashanyo bamenyesha ko batokwama bateguriye guteshwa izabo mu gihe c'imvura buri mwaka ni inkuru ya eroje burikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya ahantu twahora tuba abamaze gushikaho je nkaje urabona n'ibisebe gusa ku mubiri ahantu twahora tuba ni imbuga nk'uku nta kintu na kimwe gihari inzu yose yaragiye vyose Sedanka Niyonzima ni umwe mu bantu bari mu muryango irenga amajana abiri bakambitse ku kabuga kari muri karitiye ya Winterekwa iri muri zone ya Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura turetse ko babuze twabona babo abakomeretse bavuga ko batavuwe kandi ubushikiranganji bwo gushikirana bwari bwabishingiye batuvuye nabi nabi nabi badusaba amahera baravuga ati mu bushikiranganji babisinye ivyo bintu ko bavugwa ku buntu mugabo baranka kutuvura nyene kuko urumva batuguradiza n'amahera n'amahera yasigayeyo twaguma baza kuturabisha nyene turagura imiti turemera turagura imiti ntitufireyo nta kundi baratuvura bigeze ngaho rero niho baciye batubwira ngo ve ku gitanda nyaruka turonsa abantu benshi benshi benshi bagira bahuye n'isangano ngo nimuve ku gitanda ngo nimutahe mwe mwakwize badusohora uko tuje rero ngaha turabura umuntu n'umwe atwakira turabura iyo tuva turabura iyo tuja tushajije gusaba indaro ku bantu twasengana hamwe turararayo tugira icefa ca ruguru turarindiri twarabivuga twarabivuga twarabivuga hariho n'uburese dufise bw'amahera haje umumama umwe yakora muri farumasi aratubwira ayo mahera bayabasubize mwebwe ayo mahera mwebwe ntimurekuriwe kuyatanga kuko babivuze tugiye rero hari hantu baturangiye ngo tuje kuvyanirisha tugiye ngo tugiye kuvyanirisha batubwira ngo ivyo ntavyo tuze ntavyo tubona mu mamashine sabo ku ntere kwabonyene bate bateshejwe izabo n'imyuzura nabo mu makaritiye ya buterere na kinyankonge muri zone buterere mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi nabo nyene niko kuko aba batakambira leta gukora umufurege wirenza ababo n'ivyabo twebwe uko umwaka utashe turomoka ukundi umwaka utashe turomoka n'uwogira ngo arafashe ngo arubatse n'akazu k'ibiti canke akarondera udutafari tw'ivyondo agakora imvura ije ka kazu katagashika hasi twebwe twamanye inkekera ku mutwe amagorwa tugorewe muri iyi kinyankonge na mugaruro na bukirasazi sayo kuvuga turasavye ni ukuri badufashe badutabare badukorere imifurege naho bazodufasha ntibazoronka ibyo bama badufashije kira gihe cyose kuko uko umwaka utashe tuba tugiye turasabye leta idufashe idutabare badukorere imifurege twebweregera igihe dutwawe tugasanga abana bamaze gusoma nturi bariko barareremba bamwe bakicwa n'amazi utwacu tukagenda kubera iki iyo mifurege yavuye mu carama yose batumenyemwo ntaco kuvuga n'amarira gusa naho batugaburira batadukoreye umufurege byose havyoba ubusa n'ahandi hoho atari ivyo ibicika biracacika imvura gusa itakiye kinyankunge turajugumira tuwupanze sinye n'inzu wose turazigumira twese igihe cyose c'imvura ni uko nyene twama turi hejuru twama turi mu ruhagarara twebwe iyo imvura iguye naho itaba iguye aha mu gisagara ca bujumbura n'amazi imvura iguye ruguru mu misozi uko amazi amanuka yose tuza kubona dutwawe imifurege ishize yuzuye n'aho ngaho mu gisagara ca mvura iba yaguye amazi araza agaca agera aho hantu bakoze umufurege agaca ahagararira aho nyene kubera akagira iyo atera akatira agaca adushwaramo ni ukuri amazu yarabomotse mana jesi nta n'icyo dufite twaba tukivuga twebwe turikoreye umusaraba kuko uko imvura iguye ariko tuja mwibabara kundi imvura iguye ariko tuja mwibarabara leta yemera ko habaye gusamara kw'abajejwe intwaro n'itunganywa ry'ibisagara bisanze abantu bubatse hatagenewe kubakwa ako gace k'uburaruko bwa bujumbura umushikiranganji w'umutekano n'ugukingiriza renga ihome bunyoni mu kiganiro y'amenyeshamakuru ku wa gatatu w'indwi turiko turarangiza yasiguye ko karaje ishinga leta hariho ibihaze bibiri kandi leta iriko irakorerako kimwe ni urya muserege wo mucarama ubwirizwa kubandanya hakaba ikinogo kininiya cyitwa bassin de cretement amazi abwirizwa gushikiramwo amaze gushikiramwo akabanza akagabanya umurindi hanyuma agaca ajabugwa akatwarwa mu itanganyika aho hantu icyo kibanza kibwirizwa kuba abantu bahubaka ijoro uno munsi hari ikibazo cyo gukuraho bariya bantu kandi abantu ba mbere bazobaza ibibazo by'ingene abantu bavaho harya mwebwe abajournaliste muzovamo ngo none mugire mubashire hehe mumbega ko abantu mubabomoreye kandi ibyo bibazo bazobibatuma ndazi muzobibazwa icyo ni ikibazo catumye mu mwanya wa mbere ibikorwa bimwe bihagarara bica binajanirana n'uko uburyo bwo kubandanya ujya mu furege aho bwari bugeze bwaciye buhera bisaba yuko urera ababijejwe barondera ubundi buryo kandi buriko buraronderwa kugira ngo babandanye nico kimwe no kwamenaja izi nzuzi n'iyimyonga ukuntu biza bira- birahusha inzira ni ibintu bifata uburyo bwinshi ubwirizwa kuronderwa biri no muri za nteguro twashikiriza abadufasha kugira ngo dushobore kuronka uburyo ibisata bibijejwe biheze bikore mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze abantu cumi na batanu barapfuye bahitanywe n'imyuzura mu buraruko bwa bujumbura amazu n'ibintu bitari bike birononekara eroje wikaneza ijwi rya amerika
urakoze eloge mushima icyemezo leta y'u rwanda yafashe cyo kwinjiza inyandiko ya buraya ikoreshwa n'abatabona umugambi ugiye gutangura guhera muri mwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatabona bavuga ko ivyo bizofasha abana benshi batashobora kubona amashuri adasanzwe kwiga nk'abandi bana badafise ubwo bumuga ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb kiravuga ko guhera muri uyu mwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri cyatangaje ko cyamaze kwinjiza inyandiko ya brayi ikoreshwa n'abafite ubumuga bwo kutabona mu nteganyanyigisho nshya y'amashuri nderabarezi mu rwego rwo gutegura abarezi bafite ubushobozi bwo kwigisha buri wese n'ufite ubumuga bwo kutabona umuyobozi wa reb ndayambaje irene asobanura ko mu minsi ya vuba hazaboneka abarezi bashobora kwigisha abana bafite ubumuga bunyuranye n'abatabona barimo Eh, ikintu cya mbere cyakozwe nuko muri integanyigisho igiye kwifashishwa mu mashuri nderabarezi buriya hari isomo rijyanye n'uburezi budaheza ndetse n'abana bafite ubumuga bwihariye Eh, harimo birumvikana n'abana bafite ubumuga bwo kutabona ni isomo rishya rero ubundi ritabagamo byumvikane ko noneho mu gihe kiri imbere tujya kuzagira abarimu bose bafite ubumenyi nkenerwa cyangwa se ubumenyi bw'ibanze bijyanye n'uburezi budaheza cyangwa se n'ubumuga bwihariye ikindi kintu gikomeye ni uko hari ubufatanye dufitanye n'abafatanyabikorwa aho tugiye gufata materials cyangwa se ibitabo dufite hanyuma tukabihandura muri rurimi rwa braille kubera ko nirwo bariya bana bafite ubumuga bwo kutabona bumva kandi bakoresha iyi nteganyanyigisho mu by'ukuri twarayiteguye kandi tugiye gutangira kuyishyira mu bikorwa uyu mwaka mu mashuri yacu nderabarezi ni kenshi imiryango irengera uburenganzira bw'abafite ubumuga bakomeje kuvuga ko hakiri imbogamizi mu kwiga ku bafite ubumuga bwo kutabona kubera ko abarezi bafite ubumenyi mu nyandiko y'abatabona ari mbarwa madamu mukanziza venansiya ni umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutabona yemeza ko bizafasha abana benshi batigaga kujya mu ishuri ni ikintu kimeze nk'inzozi zisohoye kuko kuba rero kigezweho rwose ni ibintu bi- by'agaciro cyane bikomeye kuko kwiga kw'abantu bafite ubumuga bwo kutabona byabagoraga kuko umuntu yarindiraga kujya gushaka hari abarimu basobanukiwe bazi iyo nyandiko kandi ugasanga mu gihugu hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona benshi n'amatike ababyeyi bamwe nta bushobozi bafite buhagije gufata umwana urugero nk'uwo mu majyaruguru urugero nk'igicumbi ukamujyana nk'ikibeho dore ko hari ishuri ryahageze kujyana umwana mu burasirazuba i rwamugana bitewe n'aho uturutse byari ikintu gikomeye cyane rero icyo ni ikintu gishimishije ingaruka zari zo kutiga abiga ni bakeya ugereranyije n'ahantu afite ubumuga bwo kutabona mu gihugu cyose abigana n'ubu- ni bakeya rwose ariko n- ugereranyije n'abo tugenda tunahura nko mu byaro iyo dutemberayo ni benshi cyane bahari batabashije kwiga mukanziza avuga ko mu minsi ishize abana batabona bagiraga amahirwe yo kwiga bari mbarwa kuko ababyeyi basabwaga ibintu byinshi bitoroheraga buri wese kuba yabibona bagahitamo ko abana babo baguma mu rugo ntibige avuga uko yabashije kwiga yasobanuye ko ababyeyi be bitanze cyane kugira ngo abashe gusoza amashuri ye kuko ngewe iwacu ni mu majyaruguru igicumbi hafi y'umupaka wa gatuna kandi iyo- icyo gihe ishuri ngewe niga ryari ahantu hamwe gusa mu rwanda igitarama mu majyepfo none ayo majyaruguru yo kuva ku mupaka wa gatuna kujya mu majyepfo mu mu karere ka nyanza niho gatagara ya rifite ikigo cy'abantu bafite ubumuga bwo kutabona urumva nategaga inshuro nyinshi noneho kuva mu rugo kugera aho imodoka iba i- i- kuri arete y'imodoka ni urundi rugendo urumva rero ababyeyi baritanga pe ngewe iwacu hari kure cyane y'iryo shuri ariko amahirwe nagiriwe ndayashima imana ko nabashije kuhagera kuko hari n'abo mbona n'ubu bari mu gace k'iwacu kandi bakuze batabashije kwiga umubyeyi yabaga- yagombaga guherekeza umwana akamujyana akamugeza neza mu kigo n'igihe cyo gutaha ni uko urumva tike rero ababyeyi bashakaga y'abantu babiri kandi wenda uturuka ahantu iyo bigwa urumva yari ikintu gihenze cyo gushaka igihe kirekire ukabika kugira ngo uzajye kureba wa mwana hari n'ababuraga ubushobozi noneho abana bakaguma ku kigo ntibanatahe bakaguma mu biruhuko mu kigo nyine ababyeyi bakarekera nayo yagira amahirwe nko ku mwaka urangiye akajya kumureba hari n'abamaragayo iyo myaka itatu ine batarataha iwabo numva ko byari bikomeye kuko nimba urugero ngende hano mu bibare haba hakaba hari ishuri ya kimironko ya mbere hano hafi yanjye nimba hari umubyeyi ufite umwana wo kutabona ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo azabasha kugira ubute bwo kumujyana aho ku ishuri kuko azagenda anamwigarurire saa sita cyangwa nimugoroba bizamworohera kandi n'umwana bitewe ni- n'akamenyero ashobora kugenda amenyera inzira akajya yitahana ikigo gishinzwe uburezi reb gisobanura ko impamvu iyi gahunda itangirijwe mu bigo byigisha amashuri ategura abarimu biri mu rwego rwo gutegura abarezi bashobora kwigisha buri wese ku buryo mu gihe kiri imbere hazaboneka abarimu bahagije iyi gahunda leta y'u rwanda ifashwamo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu ntumbero yo gutanguza umwaka ugira gatanu y'ikivugo ubumwe mu budasa ishyirahamwe mac ministère africain de compassion ryarateguye uruganda rw'abarongozi b'amashengero amadini hamwe n'indogozi ku rwego rw'igihugu urwo ruganda rwabaye ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya cumi n'umunani ryo ku kwezi kwa mbere rwari rufise umugambi wo gushikiriza ibikorwa iryo shyirahamwe ryaranguye mu kiringo cy'imyaka ine iheze kabaye kandi akaryo ko kuyaga ku bijanye n'amatora atekanijwe muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri hamwe n'ukuntu abarundi na cane cane urwaruka bo kwigenza mu matora mu butandukane bwabo urongoye urwo ruganda Aimé Pascal Nduwimana yahaye ikiganiro ijwi ry'Amerika atangura avuga ko bitavye urwo ruganda ejo twereko turashyikiriza ibi bikorwa by'imyaka ine kuko twaratanguje n'icyivugo twitiriye ubumwe mu budasa ni rinite dara diverisite imyaka cumi kuko twatanguje igihe twereko turabona ibyabaye muri demiri kenze tubona ibintu tutagira ko byoba tugasubira kumva iby'amoko iby'abahuta abatutsi mugabo ubirabyo ugasanga atari ukuvuga ko hari amoko hanyuma rero twabuze tukereka dore ko twatunganya igenda imyaka cumi tutazosubira kumva intambara kuko murazi muri kahise kacu abarundi buri myaka cumi haba intambara uko inzego z'ahantu ko hakurwa abacanka abandi byaratuma abantu haba ukwicana rero turavuga tutereka turabe ko twahimbagiye imyaka cumi tudasubira kumva ibyo twabonye ejo rero twari twari ko turatanguza umwaka ugira gatanu kandi no kuvuga ibyo twaranguye ni ibikorwa twari twatumiyemo indongozi kuko twari twatumiyemo abarongozi b'amadini n'amashengero kandi turanatumira ko inzego mbere tukanagirirwa ubuntu tunabishimira imana kuko ku nzego mu batwara twari twarose uwutwaye inama nshingamateka niwe yari yabyitabye twararose kandi n'icegera cy'umukuru w'igihugu kandi turitabwa n'umurongozi w'igisagara cya bujumbura no mu zindi nzego hanyuma mu madini naho n'amasengero twari twitabye n'abaserukira mu madini n'amashengero ku majana atanu murumva ko twari twanabisengeye kandi twari twarateye iteka ego none muri iyo myaka ine irangiye mutanguje icyo civugo gikomeye cyane rwose ubumwe mu budasa ibintu mwishimiye mubona ko mwaranguye n'ibihe
ibintu bwa mbere twebwe twabanje no gushima kandi tubona tuti twarateye intambwe kandi mbere byo gushimira imana ni uko urabye uyu muvuduko byari binazananye kumbure abantu bagatangura gufata ibya demiri kenze bakabyitanya ko ari iby'ubwoko ko ari iby'abatutsi mwarumva yuko abavuga yuko ngo habaye ngo reka bamwe bakavuga ngo leta ngo irategura ngo umugambi ngo wo kwica abatutsi abatutsi nyabo namurikingira abandi nabo bakavuga bati ahubwo muraba amaso abatutsi ntibadusubire nka mbere twarafashe umwanya rero turabigisha turabereka yuko ibyabaye muri demiri kenze ko atari iby'amoko kuko mbere twaratanze n'ibimenyetso turatanga mbere n'ibiharuro turavuga tuti muraze nk'abagerageje no gutembagaza ubutegetsi twarabonyemwo abagwana kera mbere nk'ababiteguye n'abatanze n'itangazo bari abagwana hanyuma kucegera naco tubateguye iyi iyi kudeta yari umuntu exifabe twarabonye rero mwabahuta abatutsi kandi no mu bayigwanije twarasanzemo abasirikare abakera abashasha mbere no mu myiyerekano ibintu by'akajagari byo guturira abantu twarabonamo ubwoko bwose bw'abahuta abatutsi abatwa ababigwanije bari bose rero twarabikoreye ko tugashyira hamwe abantu mbere turatemberera amasite y'abakesheje ibyabo tukabahuza n'abo ku mitumba ubu barafatanye baravomeranira bari hamwe hanyuma kandi no mu masengero naho barabona yuko abantu b'abanyamadini bamwe haba ukutemerana bamwe bakavuga bati twebwe turasenga cyane ahubwo turahasa twe twemera imana bamwe bati ntitwohurana ba naka twosengera hamwe ugasanga tidini nk'iri ubu rero mw'iyi myaka ine barakorana baragenderanira ibikorane hamwe isengero riragira ibyago ukumva baseruke ko abantu bari hamwe hanyuma ku intwaro naho ibijyanye no ku ntwaro uburabyo rero twarateye intambwe kuko mu bikorwa byose twakora twara afusanga haje abari no ku mugambwe utwara leta twebwe twebwe mbere twarafashe umwanya turahuza hamwe ah, mu maseminere n'uwaho n'uwaho n'uwatwara ubu burundi uyu nti- bantunganya akaza akitaba mbere akanafata ijambo agashinga intahe bari kumwe Hanyuma, munshe yantahe, eh, n'abo muri CNDD, Pascal, FDD, n'abaporo nawe ugasanga ari ibyiteka hanyuma mushikana ntayemeye pascal ndabimana ibintu mwipfuza kurangura ah, muri iyo myaka yindi i- isigaye itandatu muri icyo kiringo cy'imyaka cumi mwihaye n'ibihe hari ibintu mubona mwoshira imbere cyane cyane ibintu mubona bitaraja mu buryo mwoshimikirako ego cyane nk'ubu unye urazi nk'ibyo twanashyize imbere muri uno mwaka ni- w'amatora twarababwiye yuko tunifuza amatora atekanye amatora asanzura kose amatora umurundi wese azotora yumva ati ntoye uwanshimishije iyi gahunda ndayitoye kuko ko bose ah, mu bwisanzure bwabo kandi ah, tukabwira abarundi ko amatora niyo nzira ah, inash ahantu ah, ku butegetsi Yego, me- rero ah, kandi no kubigisha ukubana ne- neza uri muri seni umugambi ngutwara ntabwo ari umwasi wawe umuporona ntabwo ari um- ari umwasi wawe umuforodebu uyitede donke umuntu akumva yuko ubutandukane bwacu haba mu byiyumviro by'imigambwe by'amadini amoko ni ubutunzi bwacu Eh, tu- Ah, aho Eh.
bashaka ko abantu ko bazomenya Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika Ah, turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo yacu fabrice mwiriwe neza
ego mwiriwe neza aho mu ijwi rya amerika murakomeye ngaho
ego i bujumbura mu burundi turakomeye Ah, kandi kazira kawe fabrice ninde
fabrice ndi mu rukundo ni mu rukundo murafite ikibazo murafite icyumviro tu- twatumiye umushiranaheme pascal ndoyimana akaba arongoye ishyirahamwe maka Ah, akaba rero yaratunganije uruganda ah, rwari rufite intumbero yo kuraba icivugo bishinze haraheze imyaka ine eh, ubumwe mu budasa bw'abarundi duga ku ijambo ikibazo iciyumviro ambo jana nashaka ndamubaze ni igiki bariko barakora kugira ngo barabe neza yuko ivyo iryo hangiro bariko barakorera koko rizogenda neza ryongere rigirire akamaro abarundi canke abanyamahanga ni igiki bariko barakora Eh, pascal ndoyimana duga ku ijambo yego cyane ah, twagira tunamushimire ni ibinye twatanguye kuko mbere ushima kuva kwa kabiri kwa gatatu tugobandanya izindi seminere ah, kandi twaratumiye abantu banatandukanye ni ukuvuga rero yuko uyu mwaka twebwe tuzokora cyane kuko ah, turifuza yuko abantu uyu mwaka tuba ari umuntu avuga ngo karabaye kuko umenga amatora umenga ni nk'igikoko kandi ari akaryo ko kwihitiramwo rero tuzobandanya izi nganda amaseminere guhuza abanyamigambwe abanya- abanyamasengero urwaruka mu butandukane bwabo mbere ah, tunatumire n'abanyamahanga bumva- donc eh, ukubana hamwe twese umwe mbere burya kenshi ushima iyo umuntu uvuga ko anatiye ubwenge ushaka kwipima genda uyage hamwe ah, n'ukurusha amashure ubwenge experience uvugane nawe apana kwamuyaga na wa wundi turekana yuko ibyo uvuze ako- a- acakoma amasati ati dakoro oya twebwe turagomba abantu ah, mu butandukane bwabo ko bicarana bayage kandi eh, bakamenya ko ari abarundi naho rero umuntu mutokumvikana kwiki ni ukumenya ko murasangiye igihugu niyo mpetso rero urumva tuzobandanya rero zino seminere egome turi kumwe kandi na daniela daniela eh, muraho mwire bwana frederic Eh, muraho neza muri hehe ga daniela so ni umukunzi wanyu nsabimana daniel ndi nyamashekero waramuga mu kagari ka save mu mudugudu wa nkomero ni mu burengerazuba bw'u rwanda ni byiza cyane rwose turi ko turi kumwe n'umushyiranahe me pascal ndabibana tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku civugo ishyirahamwe ryiwe maka ryihaye Ah, akaba rero ari ubumwe mu budasa murafite ikibazo murafite icyo mwunganira umushyiranahe pascal ndabibana murakoze cyane bwana frederic ndajya mu nsuriza uwo mutumirwa arabumva ariko mu- munamumbarize bwana frederic ese ko tuzi ko nyine kugira ngo ikintu ki- ugere mu bumwe bisaba ko ari imbaraga nawe uba ushyizemo mutubarize bwana pascal ese ni iki mwirira- mwari rashyirahamwe bashaka kuge- benda gukora kugira ngo ubumwe nyine nyirizina buzagaragare n'ubudasa mu matora yabo kugira ngo uburundi biza- bizamere neza nta mwiryane
nduwimana eme pascal duga ku ijambo ikibazo ca daniela
yego cyane nagomba ndamushimire burya nari ngomba ndamubwire eh, aha aba- abarundi canke abantu b'abanyarwanda twese turi abavandimwe turi inshuti rero twebwe ah, muri twebwe ubwa mbere n'iri shirahamwe ryacu ni ryo shirahamwe usangamwo amoko yose abahutu abatutsi abatwa ah, baganwa kandi bo mu masengero anatandukanye rero iyo uje rero twebwe rero mu nkomezi z'iwacu muri make cyangwa ahantu hari iyo iyo iyo force ni uko ibintu jewe ngenda no kubwira abandi cyangwa uri ah, mu ishyirahamwe abanza akaza akatubona ati ese aba bantu by'ukuri barashyize hamwe turabe ubu bumwe bwabo yaje rero ag- agasanga turi amajana atanu agasanga "Ah, ati ndisanzemwo mbonamwo abahutu abatutsi mbonamwo abatwa mbonamwo abanyamadini yose mbonamwo abize abatize aca aryoherwa rero twebwe bw'ahantu rero hari iryo banga iyo siri ni uko ubwacu twanabitahuye hakaza abantu bari mu migambwe yose n'ama- n'amashengero yose rero ah, ni- aho rero niho niho mvuga nti turahafitiye intsinzi ikindi nacyo ah, ni ukumenya ko haba no kwitahura umuntu akamenya yuko ukuvuka ari umututsi kwa- ko atari ibakwe ryiwe ari- ari ari umutwasi we aba abishaka icyo ubona ko ari ngombwa ushime uti ndi umurundi ibyo birahagije nayo iby'aba- iby'abahutu abatutsi abatwa ibyonye gusa bidutakariza umwanya icyo dutera intege ni ukuvuga ati ko ndi umurundi mariye iki ubu ati iki ati ubu burundi bwanje umuryango wanje ishengero ndimwo nzomara iki nzosiga iki ku bana banje ah, ku mugore wanje ku mugabo wanje ku ishengero ukumva ati ninarengana jewe bazovuge bati harabaye umugabo eme umugabo daniel umugore ah, rose eh, ba sofi kanaka ati barakoze rero ubu rero twebwe twaratoye ibanga yuko igisumba ikindi ni uko umuntu avuga ati ndi umurundi ndi umurundi kazi ndanabyishimiye ko ndi umurundi nayo ibyo utabatutse umuntu agaca avuga ati ntibiduteshe umwanya byarataye agaca
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse iyi nkuru ivuga ku gihugu cy'ubudagi uyu munsi ku mungu catunganije inama ihuza imirwi yose ikomeye ifise uruhara mu ngwano yo mu gihugu ca libiya iyo nama ifise intumbero yo kugabanya no gutuza uruhara rw'abasirikare b'abanyamahanga mu gihugu ca libiya gupfundika amasezerano y'agahinguye hamwe no gufasha mu gutora inzira y'amahoro izotuma kajagari gahagarara mu ico gihugu chancelier w'igihugu cy'ubudagi angela merkel yatumiye abategetsi bo mu bihugu cumi na bibiri ishyirahamwe mpuzamakungu ishyirahamwe rya buraya ubumwe bwa afurika hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'abarabu muri iyo nama iriko ibera mu gisara ca berlin urwo ruhara igihugu cy'ubudagi kimaze amezi atari make kigira mu kumvikanisha impande zitandukanye mu gihugu ca libiya ni uruhara ruriko rushigikira utwigoro twatanguwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu antonio guterres hamwe n'intumwa yiwe mu gihugu ca libiya gasana salame mu bategetsi bari muri iyo nama harimwo perezida w'igihugu c'uburusiya vladimir putin perezida w'igihugu ca turikiya recep tayyip erdogan perezida w'ubufaransa emmanuel macron umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubutaliyano giuseppe conte umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubwongereza boris johnson hamwe na sekretari wa departema ya leta y'amerika mike pompeo mu bandi batumiwe harimwo abategetsi babiri bo mu gihugu ca libiya badacanwaka umushikiranganji wa mbere fayez saraj hamwe na general khalifa hifter inshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro turabashimiye cyane rwose kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwiza